iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi ya short wave muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu turabasuhuza hano ku ijwi ry'amerika twizera ko mwagize noheli nziza kandi murimo gusoza umwaka neza mwitegura gutangira undi mu mahoro ababanye natwe bakurikira ibiganiro byacu bya buri munsi turabashimira cyane kandi twifatanyije namwe muri iyi minsi mikuru tubararikira gukomezanya natwe no mu bindi bihe biri imbere nicyo gituma uyu munsi twawubahariye ngo mutugezeho uko noheli yagenze ibyo mwabonye n'uko mwayizihije ndetse n'uko mukomeje kwitegura umwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe abatugejejeho ubutumwa bwanditse turabatumikira abatahije babo nabo kandi turabaha ijambo mubagezeho izo ntashyo kuri mikoro uwo mwumva ni jeffrey mutagoma fatu alimasi karara niwe urimo kwegeranya amajwi agize iki kiganiro ikaze kuri mwese indirimbo ya boni m feliz navidad cyangwa noheli nziza ubishyize mu kinyarwanda reka dutumikire mwe mwatugejejeho ubutumwa bwanyu ku rubuga rwa facebook mutubwira uko mwijije umunsi mukuru wa noheli nuko mwabibonye hirya no hino aho muherereye duhere kuri bizumuremyi eric ati mwiriwe neza ijwi rya amerika nitwa bizumuremyi eric ndi i kigali igikondo yewe nabonye umunsi mukuru wa noheli wari nk'umunsi usanzwe ugereranije n'indi minsi mikuru ya noheli yatambutse cyakora mu mihanda urareba ukabona harahindutse ariko ibyishimo by'abaturage muri rusange ntabwo byagaragariraga abantu ndifuriza noheli nziza umukunzi wanjye witwa joseline urirubona muhire kabosi n'umukunzi we n'umuryango wanjye wose bose bari mu murenge wa kigembe santire nyakabuye murakoze namwe ijwi rya amerika ndabakunda mugire noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe biza umuremyi urakoze cyane kandi natwe hano ku ijwi rya amerika turagukunda undi ati nitwa inosa nduwimana mu kanyosha umunsi mukuru twawuhimbaje nabi kubera kubura amazi n'ibyo twiyungururiza ko jean bosco sebatesi ati ndi nyaruguru mu murenge wa ruheru noheli yagenze neza ariko bitandukanye n'indi myaka yashize twayizihije mu rugo bamwe n'imiryango yacu mu rwego rwo kwirinda covid cumi n'icyenda nk'uko nyaruguru dusanzwe gusa inyaruguru yaranzira twinjirana kandi niko karere kari gasigaye mu turere tugize intara y'amajyepfo Uh, bosco sebatesi rero hano ku ijwi ry'amerika turababwira tuti yawe nyaruguru mukomere kandi mukomeze ingamba zo kuyirwanya nubwo yahageze uh, inkingo zabonetse ndizera ko itazaba babaza cyane niyo nsingiza salvatore ati mwiriwe viwe radiyo yacu ndi nyagatare mu rwanda yewe ikintu nabonye kidasanzwe ni ukuntu mu masantere atandukanye hakonje ikindi kwizihiza noheli buri muntu wese yambaye agapfukamunwa byari ubwa mbere bibaye gusa dukomeze kwirinda umugera wa korona kandi abanyarwanda bose bazagira umwaka mushya muhire uzababere uw'ibyiza gusa jean luc mu ntara ya cibitoke nawe ati hama umunsi mukuru wa noheli wagenze neza muri rusange ibitaragenze neza ni ukubera ubukene ntitwawuhimbaje neza
Izer iman ne
nyakwigendera kizito mihigo mu ndirimbo ye imana imwe ibyishimo bimwe turacyakomeza kubagezaho uko hirya no hino abanywanyi b'ijwi ry'amerika bijije umunsi mukuru wa noheli nimpoza oscar ati mba mu burundi mu mujyi wa gitega noel yabaye mu mutekano ntangere keretse ubukene bwugarije abenegihugu oscar rero mukomere ni ugukora mugashyiraho umwete mukareba ko mwabwerekeza irya jean luc ndabagiriye ati ndi mu ntara ya cibitoke umunsi mukuru wa noheli wagenze neza muri rusange uyu ni ndayishimiye desire ati jewe icyo nabonye kuri noheli ni uko plage zose zo ngaha i bujumbura zari zakubise zazimye abarundi hamwe n'abazungu benshi basangira mu mahoro n'umutekano ntangere ni ukuri byari bibereye ijisho urakoze ndayishimiye desire ndumva aho i bujumbura mu murwa mukuru w'ubutunzi mu burundi byaragenze neza uyu yitwa kijugo elize ari jomo kenyatta university ati mwiriwe neza ndi i nairobi muri kenya noheli ije dukennye kubera covid twizere ko umwaka uza bizogenda neza tugeze kuri niyitegeka emmanuel ati hello i'm wishing you a merry christmas and your family urakoze niyitegeka emmanuel ubwo imiryango y'abakozi b'ijwi ry'amerika wabyumvise ko ubifurije noheli nziza urakomeza uvuga uti ndi umukunzi wanyu emmanuel niyitegeka uherereye gisenyi mu rwanda ndabakunda cyane muri make munsi mukuru ntabwo byari neza ku mpamvu z'uko harimo bamwe mu baturanyi bataronse ibyo bafungura ibyo ni byo nabonye bidasanzwe byaranze umunsi mukuru wa noheli nitegeka manuel urakoze cyane twizere ko ubutaha bizagenda neza uyu ni uwihoreye ben benjamin ati ni benjamin ndi rwamagana muri karenge noheli yagenze neza ariko nta mirire ihagije yari ihari nk'uko byahoze nta mwenda usobanutse nk'igihe gishize pe ariko nta ribi ubuzima ni ubwa mbere ibyo ni ukuri wihoreye ubuzima ni ubwa mbere rwamagana mukomere kandi mukomeze kugira noheli nziza n'umwaka mushya muhire aho mu burasirazuba bw'u rwanda joseph nsabimana ati ni umukunzi wanyu nsabimana akarere ka burera abanyamakuru mwese b'ijwi rya amerika mbanje kubifuriza noheli nziza n'umwaka mushya ngo uzababere uw'amata n'ubuki muzahora n'inka zidateka n'amata ku ruhimbi joseph nsabimana natwe hano ku ijwi ry'amerika tukwifurije ishya n'ihirwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe ndetse no mu yindi iri imbere urakomeza uvuga uti naho noheli byari bisanzwe abajya mu murima bagiyeyo ntacyahindutse Douglas Ndeho kubwayo ati nabonye perezida w'Uburundi mu gitambo cya misa ari kumwe n'umushumba wa Gitega gihumuje perezida yasangiye n'abatama hamwe n'abatamakazi urakoze Douglas kutugezaho uh, ibyo wabonye aho ku Gitega Masheja Mudihiri Augustine ndabashuhuje munsuhurize abana banjye bari mu Rwanda byemperereye muri Kongo i Masisi nitwa masheja masheja akomera aho ngaho muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu kanya katarambiranye turaza kubaha ijambo mutange intashyo zanyu dusoreze kuri sipriye gakuru ati nitwa gakuru ntuye kimironko mu karere ka gasabo i kigali aho ntuye nabonye noheli yaragenze neza ariko hari abatigeze babona akaboga ko gushyira ku munwa murakoze mukomere rero sipriye aho ngaho ku kimironko ndizera ko ubutaha bizagenda neza radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda twumva akaririmbo ka boni m ati jingo bells
Nothing far away. Bells
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc abadukurikira muri muri repubulika ya demokarasi ya kongo igoma ibukavu bunagana warikale walungu shabunda n'ahandi mudukurikira haba kuri radiyo cyangwa kuri murandasi iminsi mikuru myiza kuri mwese reka duhe umwanya abatahije ababo kuri mikoro ya mugenzi wacu vedaste ngabo ukorera aho ngaho mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo izina ryanjye ni ndikumana celestin cyangwa batazira nyakese madirumi sisiteme nkaba ndi mu nkambi ya rusenda ndifuriza kura noweli nziza umuhungu wanjye seremba ariwe jackson umushoferi akorera ngaho mu rumonge nkaba ndakwifuriza noweli nziza twebwe turakomeye n'umuryango bose sinzi nawe ko ukomeye n'umuryango muri kumwe nkabongera nkipfuriza umuhungu wanjye damasi ariwe bita jackson cyangwa adamu nk'uko namwita kera ubu ndino jewe ndaha mu nkambi ndakomeye n'abana ndabipfuriza namwe noweli nziza hamwe na murumuna wawe jean bosco n'umuryango wiwe sindabumva ibyanyu nkaba nipfuriza na mukuru wanyu ari muri amerika ariwe jumapiri ariwe kabwana ari muri texas nawe nyine ndamusabira amahoro ndabipfuriza umunsi mukuru mwiza noweli nziza na bonani nziza jewe nitwa gadi muheto emable tuye kuri nyagisozi ndifuriza noweli nziza abo tuvukana tuyi burundi amazina yabo nibazikiya famiye yiwe ari burundi famiye ya muhire famiye ya patrike abo bari burundi donke abo dusangiye umuryango nk'abana ba kanyoni bose aho batuye mu burundi ndabatahije hari n'abandi batuye mu rwanda nk'umwana wanje witwa rwigema ari i rwanda ahitwa i masaka na mushiki we utuye mu bugesera yitwa mugenimana nawe turagwifurije noheli nziza suhuje na mushiki wanje uri mu bwongereza witwa nyantumirwa nawe ni famiye yawe tukwifurije noheli nziza natwe famiye hano iwacu twese ku nyagisozi twongeye kubasuhuza je nitwa nishimwe oliva jewe mba ahantu bitwa mu rusenda muri kongo ndatahije je musaza wanje yitwa jimmy ari ku ruhagarika ndatahije na muyomba wanje ari mu cibitoki rya rugombo ndatahije na payi wanje ari muri amerika isomari yitwa matiyasi ndatahije na mwene wacu ari iyo nyene iyo aho nyene kuruhagarika yitwa yitwa nuzenyi yitwa maripo ndatahije n'abo twaba turirimba na bose bagasa coya bagasa coya ndatahije abamaripo ndatahije ba ndahabonye ndatahije n'abarimu bose ndatahije bose ndabipfuza noheli nziza n'umwaka mushasha nanjye ndinishima ndi mu rusenda naranduwe mfise abana babiri umwe arakuze undi nawe ari umusore je nitwa desire niyo ngabo mva mva mu cibitoke ca rugombo imugwi ndi muri kongo ashimye ijwi rya amerika ryaduhaye kuza kuvugana n'abiwacu bari mu burundi ngomba gutasha rene na kibosi bari mugwi ndabipfuriza umunsi mukuru wa noheli ndagomba gutasha bene wacu bari buganda harimo merine na mama wanje ndagomba gutasha mwene wacu ari mu rugombo yitwa yosefu ndagomba gutasha umwana wanje ari mu burundi ari mabayi imana ndacyariho abana banje bose imana ibahezagire jenatoria nambabazi utuye muri kongo ahantu hitwa mu rubembo ndabifuriza noweli nziza ndamukije mwene data ariwe mwana wacu rurayi yonasi atuye ahantu hitwa mu bidego tahije abakomite bose bahari ba ruhanga na ba kagari na ba mwarimu muhoza na ba manweri na ba mukinzi na ba shoni ingo zanyu zose ndazitahije mwese na ba dorikasi noweli nziza tahije abana banje bari muri kenya mugwaneza ndamutahije cyane ndahije suvenire ndahije fashe ndahije muhasha bose ndabatahisha ndabifuriza noweli nziza nitwa ntakirutimana damiyana jewe mva muri komine muhanga ngomba gutasha rero bene wacu bari muri komine muhanga ndipfuriza umunsi mukuru mwiza wa noheli bene wacu nipfuriza gutasha magisimu mwene wacu ari muhanga muri zone marambye nifuze gutasha uwitwa silivesi mwene wacu ari muhanga ndipfuje gutasha umugore wanje w'itongo yitwa agata ari muhanga aho ni ku ndava komine muhanga zone marambya ndabifurije umunsi mwiza wa noheli jewe ndacahari nibanyumva bazovuga ati aracahari ntabwo arapfa ngewe nitwa mukarukesha everiyana mba muri village ya kabiri mu nkambi ya rusenda pariseri ya kane nkaba ndi gutashya uwo bita umukobwa wanjye witwa makurata bayabuge ari ari ahantu ku bweyeya ahantu bita imugwa nkongera nanone nkatashya umuhungu wanjye bita ndatimana uwo bita ndatimana eriya uwo nguwo ndatimana eriya aba ahantu ku kibangira mu karere ka rusizi nkongera nanone ngatashya uwo bita nyaminani erike nkaba nawe nongera gutashya nanone musaza wanjye witwa gahunga aba ahantu bita mu kirambo n'uwo bita nzabamwita nawe ari mu kirambo n'abagore biwe n'abana biwe n'abasengeneza banjye mbifurije noheli nziza umwaka mwiza muhire muzawujye neza muzawujye ntuzaba natwe turakomeye muri kongo ahantu mu rusenda ngewe paseri domisiyani sebagana utuye mu gahuna muri kongo ndifuriza noel nziza A- a- abakunzi bose eh, nka paseri gisaro uri mu rwanda nka paseri simoni bizuru na narabane bari mu minembwe nka paseri kigarigari na ntore na rudahigwa na yabese bari mu mu bibogobogo k'abana banje bari mu burundi benjamin eh, n'umufasha we n'abana Laurent- na- eh, ndabaramiye eh, ndarishize na ndabaramiye na david na sami bari mu mu burundi mu bujumbura nsabiye kandi abandi bana banje bari muri kenya mbasabiye noel nziza abari muri kenya na kigeli na rudiya n'ingo zabo abo bose mbifurije noel nziza nitwa irakoze nadine nkaba imba aha muri kongo eh, nkaba imba mu nkambi ya rusenda ndifuriza umunsi mukuru wa noheli ababyeyi banje basigaye mu burundi haba papa wanje yitwa mboni makome mama wanje yitwa ntakiritimana zidoni basaza wanje musaza wanje ankurikira ari igihanga yitwa nimbona jamari nkaba n'uwundi musaza wanje yitwa niyukuri crovisi kumeye mu rusenda n'abana banje babiri turashimira imana vrema hanyuma icyo ndabipfurize ndabipfurize umunsi mukuru mwiza wa noheli nibikunda tuzobonana imana ibishyari nitwa kiragurana deo nkaba ndi mu nkambi ya rusenda nkaba nipfuriza umunsi mukuru wa noheli umugore wanje ngenze buhoro neserata n'umugore wanje atuye mu nkambi mu gikomero n'umugore wanje nizigimana yudita ari ku mutumba bushoka n'abana bose nkaba nipfuriza umunsi mukuru wa noheli uwo bita nkurikiye gusitino n'umugore wiwe bita derayide na- bari ku mutumba bushoka imana ibahezagire bagire umunsi mukuru mwiza nitwa habyarimana celestin nkaba nifuza kutasha mama wanjye bitwa nyandwi kapitorina ari muri bujumbura rirare muri komine kabezi ahantu bita imutumba nkaramutsana nkatasha na mukuru wanjye bitwa ndayiragije odasi na mushikanze bitwa nsabimana antoinette uwundi bakamwitwa nduwimana nadia uwundi bakamwitwa ndayirore josiane akaba arongowe ku ahantu bita ibusenge nkatasha n'abagenzi bose bangaye umutumba umuhungu wa nzayi bitwa merikiyade umugwi ati ni celestin kutahize cyane umuhungu bita benveni wi- w'ahantu- w'ahantu bita muceri Mu- ndamwifurize umunsi mukuru mwiza cyane wa noel na bonane n'abantu bose banze ku izina rya habyarimana celestin uwo bita jack ngaye umutumba je mudage niyo nsawa utuye ku mugorore mu banyakarama nifurije noheli nziza mu- onkele mukiza utuye mu rwanda mu ruhango nifurije abantu bose batuye mu rwanda rushambara muzuri utuye rwamagana yona gahungu utuye rwamagana nyifurije mu nani murumuna wanje mudasumbwa utuye mu bugande na murumuna wanjye batunze utuye mu bugande bose mbifurije noheli nziza nyifurije murumuna wanjye utuye ku mugorore rwenyaguza noheli nziza nyifurije abatuye kuri mugono n'abamiyogoboga bose abanzi bose mbifurije noheli nziza n'umunsi mukuru
abanywanyi b'ijwi rya amerika kuri mikoro ya mugenzi wacu vedaste ngabo ukorera mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turacyabifuriza umwaka mushya muhira hano ku ijwi rya amerika turagaruka mu mwanya nyuma y'aka karirimbo
nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashe twongere twishime
bonane ya orchestre impara zo hambere bati baturarwanda mwese bonane natwe hano ku ijwi rya amerika turifuriza abaturarwanda bose icya n'ihirwe mu byo mukora byose musoza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mwinjira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka noneho twerekeze mu rwanda mugenzi wacu asumuta kaboyi atubwire uko umunsi wa noheli wijihijwe ku munsi w'ejo
umunsi mukuru wa noheli wizihijwe mu rwanda mu gihe abakirisitu benshi batabashije kugana insengero zabo bari basanzwe basengeramo kuko inyinshi zigifunze kubera amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda bamwe babashije gufungurirwa insengero zabo barasabwa kwitwararika kugira ngo batava aho bandura iki cyorezo bishop kayinamura samweli ni umuyobozi w'itorero methodiste libre mu rwanda akaba na perezida w'inama y'abaporotesitanti mu rwanda nibyo agarukaho ku nsengero cyangwa za kiliziya zifunguye turizihiza noheli twubahiriza cyane amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda ku batarafungurirwa insengero na za kiliziya turizihiza noheli mu miryango yacu kuko imiryango iteranye nayo irizihiza iminsi mikuru kandi ikizihiza yirinda ibyo rero turabikora rwose tunezerewe kandi dusaba imana imana yaduhaye impano nziza y'urukundo impano yaduhaye impano y'umucyo kugira ngo ikomeze no kudukiza iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda ya makumyabiri na gatatu mirongo wa kane haravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sizatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe turi kumwe rero n'imana noheli ni Emmanuel imana iri kumwe natwe ubwo ntatwimye umwana wayo ntacyo yatwima n'iki cyorezo zakitwa idini ya isilamu ni imwe mu batemera kristu ndetse ntibemere na noheli umufuti w'u rwanda sheyiti imana salimu ntibyamubujije kwifuriza abakristu noheli nziza agaruka ku butumwa bwo kwirinda covid cumi n'icyenda twebwe nk'abayisilamu ntabwo tugira umunsi mukuru wa noheli ariko tuzi neza ko hari abandi bavandimwe bemera imana muri kristo bagira umunsi bizihiza wa noheli rero nk'abayisilamu twubaha imyemerere ndetse tukubaka na gahunda z'abandi nk'uko natwe byatugendekeye muri biriya bihe bya gisibo cya ramazani muzi ko tutashoboye kwisanzura nk'uko byari bisanzwe nyine kubera iki cyorezo cya korona kitwugarije nabo rero ndumva bahuye n'iki gihe nyine ariko nk'abemeramana nibaza ko baba bafite uburyo bitwara muri ibi bihe nk'ibi biba bikomeye ko nabyo biba biteganywa mu buzima icyo nababwira ni ukubifuriza umunsi mwiza bazawukore banazirikana ko icyorezo kitugera amajanja kituri hafi cyane bagerageza kubahiriza ingamba igihe kizaba kivuye mu nzira buri muntu wese mu kwemera kwe azizihiza umunsi we mu bwisanzure icyangombwa ni uko abantu bagira ubuzima bwiza nubwo abakirisitu benshi batabashije kugana insengero ndetse no kujya gusabana n'ababo hari bamwe babwijwi rya amerika ko bagerageje kwishakamo amafunguro adasanzwe abafasha kwishimana n'imiryango yabo noheli tuyiteguye neza cyane kuri noheli ikintu kiba kiriho gusa icya mbere ni ukumenya uwo munsi uwo ari wo ko yezu aba yazutse yavutse ikindi kintu umuntu yizihiza kuri noheli ni uko n'umwaka aba awurangije nazigamye kuzagura fanta nziha abana banjye kugira ngo nabo twishimane noheli n'ubushera n'ibyo kurya byiza ni umuceri n'ibirayi byose kugira ngo bajye noheli nziza n'akanyama wenda kazaboneka abikaranga bikamera neza agasuru nyine tuba twarizigamye mu matsinda ubwo ari igihe cyajya tukagabana ubwo tubona agashera nubwo biri uko ariko hari abandi bari basanzwe bizihiza noheli bemeza ko iyo uyu mwaka ibasanze mu kibazo cy'ubukene ku buryo batazayizihiza twagize izuba imvura igwa igihe kigiye guhinga abantu bahinga nyuma none imyaka irumye na noheli noheli turayiteguza iki se ko nta kintu turiho nta gakoroto nta inzara yarateye dore n'ibishyimbo birapfuye ibigori nabyo rero ukuntu bimeze byabuze imvura nta kigenda noheli rero kubera ko ibihe byahindutse nyine noheli iyo uyu mwaka nyine igiye kuba mbi ibihe byarahindutse imyaka ntabwo yeze igihe amafaranga yarabuze ahanini ni na kovide n'ibihe n'ibiza byahindutse nyine ntabwo imvura yagwiriye igihe noheli turayiteguye nyine gutya mu buzima busanzwe ndetse ku ngubu nsanze mu kazi ngira ngo nawe urabibona nyine uretse ko haje iki cyorezo cya korona ariko ubundi nta kibazo twari twiteguye nk'ibisanzwe bitewe n'iki cyorezo turabipanga gutya nyine nk'ibisanzwe gusa icyo tuzabona nicyo tuzakira nta gashya muzagira bakunda abantu bavuga bati Oya. nta munezero wundi uzaba uhari bitewe n'iki cyorezo noheli y'uyu mwaka ibaye mu gihe u rwanda ndetse n'isi yose bikomeje kugarizwa n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ku buryo abanyarwanda babujijwe n'inzego z'ubuyobozi kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma haba amahuriro y'abantu benshi mu byemezo biherutse gufatwa n'inama y'abaminisitiri hasohotsemo amabwiriza ahagarika ibirori byose harimo n'uby'ubukwe ndetse n'andi mahuriro yose yaba yabereye mu rugo cyangwa se aho abantu bahisemo guhurira asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
dushimire abanywanyi b'ijwi ry'amerika mu rwanda na mugenzi wacu asumta kaboyi wakiriye intashyo zabo inshuti mwese mwari muduteze amatwi ni kuri izo ntashyo dusorejeho ikiganiro cyacu cy'aka kanya reka nshimire mwe mwese mwari muduteze amatwi na bagenzi banjye bamfashije fatu alimas karara niwe wegeranije amajwi mwumvaga jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma twese hano ku ijwi ry'amerika turagira tuti iminsi mikuru myiza musoza umwaka amahoro kandi nutaha muzawutangirane amahoro n'umugisha